sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
poolisii dinagdee jirru aanaa doddota irraa maatii koof maraaf firoottan koo maraaf akkasumas qopheessitoota maraaf faarfannaa tokko jedheera abbabee tarrafaa lixa wallaggaa aanaa ganjii irraa haadha warraa isaa kaasa'ee habteef obboleessa isaa gannat tujubaaf mucaa isaa ayyaantuu abbabeef mucaa isaa maartaa abbabeef obboleessa isaa takkaa tafarraaf. faarfannaa tokko filateera yeroo isaa gojjam jimmaa horroorraa abbaa isaa geetaa'uun gabbisaa daani'eel geetaa'uun maatii isaa hundumaaf soddaa koo kaasa'uun taaddasaa obboleettii isaa ilfinash gojjamiif faarfannaa tokko filateera mitikkuu jaallataa daallee waabaraa irraa faarfattoota waldaa guutuu wangeelaa hundaaf obboleessa isaa tasfaa dibaabaa obboleessa isaa daawwit ittafaa akkasumas dibaabaa bilaaf maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko filateera mitikkuu shuumaa aanaa sayyoo nooleerraa waldaa lalisaa baddeessaaf haadha koo tolashee bariisaaf obboleessa isaa iddoosaa shifarraaf obboleessa isaa addisuu shifarraaf obboleessa isaa suutumaa shifarraaf faarfannaa. tokko filateera gammachis dureessaa aanaa daarimuurraa abbaa isaa obbo dheeressaa dibaaf obboleessa isaa tasfaa'ee dheeressaa obboleessa isaa jiraataa dheeressaaf obboleessa isaa milkiyaas dheeressaaf aanaa waldaa waallee maaraa faarfannaa tokko filateera amaanu'eel dingataa aanaa anfilloorraa abbaa isaa dingataa dabaa harmee isaa dambalee hordofaaf obboleettii isaa almaaz dingataa amantoota waldaa adventistii hundaaf soddaa isaa taaddasaa raggaasaaf faarfannaa tokko filateera.
Dhugaanii irra noollee kana laa utuu jennu keessaan babbaanee haadaraa nuukaasi nama looga beekne inaafaa maala eegaan irraabnee. Olaa uffakkeessee butaan waraabessaa har'aas baay'ee jira amantoota keessaa maatii tokkorraatii waliin sooratanii ittiin nagaamu yommuu al gurguranii noogaase iyyuu bakka jaanoo ba'oo. Akana deemee jireenya nuuf ta'u dhugaalee maaliif hojiirra noollee kana laa utuu jennu keessaan babbaanee haadaraa nuukaasi nama loogan beeknee. Inaafa maana eegaan irraabnee.
Lammeessaa Ordofaa Diggaa irraa obboleessa isaa Badhaasaa Ordofaaf obboleessa isaa Gaaddisaa Taaddaleef obboleessa isaa Geetaa'uun Kitilaaf haadha isaa Innaashee Tafarraaf amantoota maraaf faarfannaa tokko filateera. Dirribaa Gooferaa Noolee Kaabbaarraa obboleessa isaa Barsiisaa Tamasgeen Gooferraaf harmee isaa Diissoo Tolaa namoota na beekan hundaaf jedheera. Abiraam Immiruu Allaageerraa haadha isaa Guddattuu Badhaasaaf Mitikkuu Immiruuf Magarsaa Kumeeraaf Daani'eel Taasisaaf waldaa amantoota hundaaf faarfannaa tokko filateera. Ijjiguu makoo aanaa gimbii waldaa gelel irraa qopheessitoota hundaaf jabaadhaa itti fufaa jedheera. Dirribaa fayyeeraa naannoo baanjee irraa qopheessitootaaf mucaa isaa zannaa dirribaaf mucaa isaa bulanii dirribaaf mucaa isaa shaannaanee dirribaaf haadha isaa lalisee ammayyaaf faarfannaa tokko filateera. Mirreessaa Tamasgeen godina shaambuu magaalaa sagaalee irraa abbaa isaa Tamasgeen baayisaaf obboleessa isaa xibabuu baayisaaf. isaaf amantoota waldaa kiristaanaa hundaaf obboleessa isaa iddoosaa tamasgeeniif obboleessa isaa jaallataa tamasgeeniif faarfannaa tokko filateera. didhaa gammachuu naannoo beenjeerraa qopheessitootaaf bareechaa jifaar dammituu didhaaf warquu taaddasaaf jifaar gammachuuf faarfannaa tokko filateera. haayiluu irkisaa aanaa daallee waabaraa irraa faarfataa girmaa'eef bantii dheeressaaf tasfaa'ee dheeressaaf dinagdee dinqaa ayyaantuuf gammachuu haayiluuf milkiyaasa haayiluuf faarfannaa tokko filateera. addunyaa tuurii naannoo beenjaa irraa amantoota waldaa hondoof gaaddisaa mootummaaf masqalee waggaariif geetaachoo waggaariif faayisaa waggaariif faarfannaa tokko filateera. jaatamaa miijanaa godina jimmaa aanaa cooree bootaar amantoota addunyaa guutuuf faarfannaa tokko filateera.
Akka dilli goona gaariif ta'ee ayyoona jiruu biyyoota barbaada ta'ee seeraan hunduu daagataniiru garuu waaqayyo gooftaa warra nama manda jeelaachise ameefisi galataa naan immoo kaasootti nama jise garuu waaqayyo gooftaa. somna biddaan teessoosaa gubbaa laala mil'atee ba'aa dhala ture bo'aa dukkanaatti gad darbatee warraanaa dunkursanii fannoo du'aa baachisee bakkee baadisaa waamee teessoo raana teessisee warraanaa dunkursanii fannoo du'aa baachisee bakkee baadisaa waamee teessoo raana teessisee. Akka dilli goona gaadhuuf ta'ee ayyoonan jiru biyyoo firbaata ta'ee seera hunduu daagataniiru garuu waaqayyoo gooftaa warra namaa mandachee naachisee ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee garuu waaqayyoo gooftaa warra namaa mandachee naachisee ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee. Okkoo dinni naamuse na harkaan dhangalaase na jallaadha na fuudhee gaara tolna baase. Okkoo dinni naamuse na harkaan dhangalaase na jallaadha na fuudhee gaara tolna baase. Waagaara jireenyaatu waamamuun kiyyaa dheedaa naafsisee Kufee akkanaan caboo dhagaa kuffannaa naaf qopheessisee Otoo isaan kukuufanii Yesuus gidduu isaanii na dabarsee Mana isaanii naalchisee danqaraa cobboos na duraa cabsee Si'aachis somaan ta'uu ergaan dukkanaa ba'ee Yesuus na wajjinee dinqiin dura kubu'ee Si'aachis somaan ta'uu. Ergaan dukkanaa ba'ee yesuus tura wajjinee dinqiin dura kubu'ee. Akka dilli goona gaadhuuf ta'ee ayyoonan jiru biyyoo firbaata ta'ee seera hunduu daagataniiru. Garuu waaqayyo gooftaa warra namuun mandachee naachisee ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee. Garuu waaqayyo gooftaa warra namuun mandachee naachisee. Ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee. Okkoo dinni naabusee na harkaa dhangalaasee na jallaadha na fuudhee garaara tolna baasee. Okkoo dinni naabusee na harkaa dhangalaasee na jallaadha na fuudhee garaara tolna baasee. Doontoon geeffataa himni fayyanaa kan sirrii ba'ee karee tan dhugaa ba'a gaarummaa yesuus to'anaa godhee namni du'aa feegamuu dhiiga hoolichaan jiraataan ta'ee ijaattee tambaafadhaa kaafanaa du'aa tunarraa bu'ee ilaalaan kakuchiraan ammaa yoo fuuldura koo jiraatteen ganaa himaa galaataa kan waaqa koo ilaalaan kakuchiraan. Ammaa yoo fuuldura koo jiraateen kanaa himaa galaataa kan waaqa koo. Akka dilli koo nagaadhuuf ta'ee ayyoona jiru biyyoo firbaata ta'ee seera koo hunduu daagataniiru. Garuu waaqayyo gooftaa warra namuun mandachee naachisee ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee. Garuu waaqayyo gooftaa warra namuun mandachee naachisee ameen bisi galataa naan immoo kaasootti na baachisee. Okkoo dinni naabusee na harkaa dhangalaasee na jallaadha na fuudhee garaara tolna baasee. Okkoo dinni naabusee na harkaa dhangalaasee na jallaadha na fuudhee garaara tolna baasee.
Kadhiiroo dirribaa aanaa daarimuun irraa iddoo isaa yaadataaf Finfinnee lataaf dirribaatiif faarfannaa tokko filateera. Takkiluu Taammanaa Wallagga Lixaa Aanaa Anfilloorraa abbaa isaa obbo Taammanaa Sirraa obbo Baabboo Ayyaanaa firoota isaaf faarfannaa tokko filateera. Malkaamuu Gannatii Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu Mandiirraa abbaa isaa Gannatii Abdiif haadha isaa Daggituu Bultuuf haadha manaa isaa Gaaddisee Lammaaf mucaa isaa Eeliyaas Malkaamuuf mucaa isaa Meetii Malkaamuuf faarfannaa tokko filateera. Dirribaa Mannaa'ee Daannoo irraa abbaa isaa mannaa'ee gaaddisaaf haadha isaa bulloo iddoosaaf dajanee mannaa'eef dabalee gaaddisaaf naggasee mannaa'eef faarfannaa tokko filateera abbabee tafarraa ganjiirraa cannaqaa tarafarraaf kaasa'ee habteef takkaa tafarraaf ayyaantuu abbabeef yoseef abbabeef faarfannaa tokko filateera buzunaa daggafaa naannoo beenjaa irraa. Abbabuu Dabbabaaf Ayyalaa Geetaachuuf Taakkalaa Dinsaaf Boqonnoon Margaaf amantoota waldaa amandoo maraaf faarfannaa tokko filateera. Luucce Taarikuu Laaloo Assaabiirraa Maammoo Shuumaaf Dajanee Mulaatuuf maatii koo hundumaaf jetteetti. Didhaa gammachuu naannoo Beenjaa irraa haadha isaa Ayyalee Tasammaaf. haadha manaa isaa birqee alamuuf dammituu didhaaf dinqisaa didhaaf kiisaa didhaaf faarfannaa tokko jedheera gammachuu zakkaariyaas laaloo qileerraa abbaa isaa zakkaariyaas taasisaaf bayyanee qana'aaf daraartuu dubbaalaaf faarfannaa tokko filateera kennasaa caalaa bakkoo irraa obboloota isaa maraaf firoota isaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko filateera.
Thank you.
Tolasaa Shifarraa Wallaggaa Lixaa Aanaa Ganjiirraa Abbabee Tafarraaf Waawayyaa Waakshuumaaf Guddataa Tolasaaf Gammachuu Tolasaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko filateera. Boonaa Daagim Kidaamiirraa Abbaa isaa Daagim Biraasaaf Haadha isaa Leewwan Haayimadiif Obboleessa isaa Warraaqxuu Daagimiif Yooftee Daagimiif Hooberaa Daagimiif faarfannaa tokko filateera. Masfiinta Masgeen Saasigga irraa Mirreessaa Taaddaseef Yoonaas Taaddaseef Israa'el Tamasgeeniif Mulgeetaa Gannatiif Guutaa Deeksisaaf faarfannaa tokko jedheera. Malkaamuu Darajjee Wallagga Lixaa irraa maatii koof obboloota koo hundaaf uummata waldaa baddeessaaf. Abbaa isaa darajjee qinaaxxiif maatii koo hundaaf faarfannaa tokko jedheera. Guddinaa beekumaa nunnuqumbaa irraa abbaa isaa obbo beekumaa eebbisaaf haadha isaa caaltuu dheeressaaf barattuu beellumeef dabalaa beekamaaf biraanee beekamaaf faarfannaa tokko filateera. Maammoo Shuumaa Innaangoo irraa abbaa isaa Shuumaa Bulaaf haadha isaa Bulee Shifarraaf Boggaalee Shuumaaf Taaddaluu Shuumaaf Addunyaa Galiilaaf faarfannaa tokko jedheera. Abarraa Kabbadaa Nunnuqumbaa irraa obboleessa isaa Taammanaa Baqqalaaf obboleettii koo Biraanee Fayisaaf Dassee Guddinaaf obboleessaa Bultii Kabbadaaf faarfannaa tokko filateera. Girmaa Abbuyyee Aanaa Dongoroo irraa Dinsirii Damaraaf Waldaa Dichoo hundaaf hiriyaa isaa Saamu'eel Addunyaaf obboleettii isaa Balaayinash Abbayyaaf eessuma isaa Wandimmuu Lammaaf filateera. Barsiisaa namarraa karrasaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Horroo Limmuu irraa obboleessa isaa Dooktar Dirribaa Karrasaaf obboleessa isaa Guddataa Karrasaaf obboleessa isaa Zallaqaa Kuusaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko jedheera.
Aanaan du'aafee gamuusitu jiraachuu ko mul'isee yoomiyyuun irraan fadduu gooftaa barruu kenna guddisee galaa kana kaagudaayi hin baay'ate olmaa kee afaan maalinaan ibsaa tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooyi fannoo keetiin golgatee. Ammaan dubbaduu caalaayi taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajaajamu ammaa samas caalchisee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Wajjin qabamee sanaaf utuun daddarbatamuun baay'ee lakkoofsaan qabnee ture dhagaan naabbatamuun utuun mimaan koromsuu goofta dhabee wanta naaf dadduun ifaafan ogeeyyiin arginu kunoo kanaan itti naadadduun gaalaataan harkaa qabdaayi hin baay'ate olmaa kee afaan maalinaan ibsaa. Tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooyi fannoo keetiin golgitee odaa kofannifamtee baadiyyaa na oolchitee ammaan dubbaduu caalaayi taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajaajamu ammaa samas caalchisee. fannoo keetiin golgitee booda kofannifamtee baadii sana oolchitee ammaan dubbaduu caalaa taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajaajamu ammaa samas caalchisee. Gooftaa koo ni ergaan si jalatame imaanan harkaa qabdaa hojii sifaan kaadhimatame ergaati kan kootatee anis turee tansi eeggadhaa maaloon irratti ho'i gooftaa jireenya kuusiidhaa. Galataan harkaa qabdaa ni baay'ate olma kee afaan maaliin ibsaa. Tilmaama gargaarsa kee.